Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'a sadiitti meetirbaandii 22 25 31 irratti Waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attam ooltan. Jimaata bitootessa shan bara 2021 keessummeessituun keessan irraa Antuu Cibee Horaati. Yeroo Tigraay keessatti namoota hidhannoo hin qabaanne yookaan siiviilota irratti hookarri gaggeeffamaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummoota waraansi naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuuf qorattoonni walabaa akka seenaniif akka karaan banamu waamicha dhiyeessan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa dibaaxetti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 hoogganoota nagaa eegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argina jedhan keessaa dubbataniiru. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz garuu ni haalan. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti koree birkii dhimmoota Afrikaa waa'ee filannoo Afrikaa keessaa mari'achuuf jecha dhiyeenya walgahanii jiran. Kanneen walgahii sana irratti haasaa dhageessan keessaa dura teessu koree sanaa miseensa mana maree Keeran Baasiif miseensa mana maree Kiriis Ismiizi. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sana feeraa piroodiwusariin Tamsaasaa Har'aa Birhaan Haayiluu. miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigisti Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kunoo. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa kaleessaa rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen walgahii gaggeesseen waliigaltee irra tuunga'iin hafuusaa dippiloomaatonni ibsaniiru. Sagalee murteessaa kan qaban Raashaa fi Chaayinaan akkasumas miseensa dhaabbataa kan hin ta'in biyyi Hindii ibsa walii qophaa'e irratti kun dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuudha jechuudhaan mormuu isaanii dippiloomaatonni ibsanii jiru. Gama kaaniin ittaanaa muummichi ministeeraa fi ministeerri dantaalaa Itoophiyaa. Obbo Dammaqa Mokonnin ambaasaaddaroota biyyoota miseensa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ta'an kudha shaniif dippiloomaatota har'a Finfinnee keessatti walitti qabuun haala Tigraay keessaa irratti ibsa kennanii jiru. Kunis gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa deebisanii dhaabuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe irratti qorannaa gaggeeffamu of keessaa qaba. Gareeleen gargaarsa arjooman Tigraay keessatti sosso'uudhaaf qaama dhimmi ilaalu beeksisuu qofaan akka irraa eegamu naannoo fagoo haalli isaanii mijanne immoo siviiloonnii fi waraanni qindaa'uudhaan gargaarsa dhaqqabsiisuu akka danda'amutti haalli mijeeffamu obbo Dammaqan dubbatanii jiru. Haga ammaatti uummata miliyoona sadiif tuqaa shaniif gargaarsi dhaqqabu kana keessaa harki torbaatamni kan mootummaa ta'u. Biyyootaaf dhaabbatoota biyya alaa irraa gargaarsi yeroon dhaqqabuu waan dhabeef jecha haga ammaatti qarshiin biliyoona afurtama baafneerraa kunis cicha qabnu agarsiisaa jedhaniiru. Hawaasni addunyaa gargaarsi yeroon dhaqqabuu dhabuunsaa yaaddessaatti taanaan hatattamaan dhiyeessii gargaarsaa yoo dabalan qooda qabaatu jedhan obbo Dammaqa Mokonnin. Dhiittaa mirga namoomaa akka qoratamuuf Komishiina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Poolisii Federaalaaf waajjira abbaa langaarraa gareen walitti dhufe Tigraayitti bobba'uusaa ibsanii raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaan raawwatames akka qoratamu mootummaan Itoophiyaa akka barbaadu hawaasa addunyaa waliin hojjechuun kanneen badii geessisan seera duratti dhiyeessuuf mootummaan murachuusaa obbo Dammaqan dubbataniiru. miidiyaan Tigraay seenanii akka gabaasan eehamamuusaa garuu naamusaan hojjechuuf dirqamni akka irra jiru gaazexeessonni hidhamanis akka hatattamaan hiikaman ta'uu dubbatan. Mootummaan rakkoolee maqaa dhahaman kanaa wajjin dhimmoota hidhata qaban furuu fi socho'uunsaa mirkanaa'ee yeroo jiru kanatti irra deddeebi'uun ceephoon mootummaa irratti dhiyaatu fudhataman qabu jedhaniiru. mootummaan seera addunyaa eegee akka hojjetu kanneen gargaarsa kennuu barbaadan waliin walta'ee hojjechuuf gara fuula duraattis hanqina jiru irratti biyyootaa fi jaarmiyoota waliin furmaata kennuuf fedhii akka jiru obbo Dammaqa Mokonnin ibsaniiru. Hirmaattonni marii kanaas tarkaanfii mootummaan fudhate dinqisiifachuu isaanii fi gargaarsa dabalataa mootummaan gaafateefis aangawoonni biyyoota isaanii deebii hatattamaa akka kennaniif. dhiibbaa hin goona jechuu isaanii iskindir firee gabaaseera. ajjechaa fi hokkara saalaa bulchiisa naannoo tigraay keessatti dhaqqabee jira himata jedhu koomishiniin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka qoratuuf mootummaa itiyoophiyaa eehama gaafatee jira mootummaan itiyoophiyaa waajjira koomishina mirga dhala namaa fi to'attoota walaba kanneen tigraay seenuun dhugaa jiru maal akka ta'e akkasumas itti gaafatamtoonni eenyu akka ta'an baruuf qorachuu waan barbaadaniif gaaffii kana dhiyeessan. gara jalqaba torban kanatti seenatarri yuunaayitid isteets jim enhof muummicha ministeeraa abiy ahmed waliin haala tigraay keessaa irratti dubbatanii jiru tigraay seenuun akka danda'amu gochuuf muummichi ministeeraa tarkaanfii guddaa fudhatan kan isaan jajjabeesse ta'uu seenatarichi ibsaniiru jedhameera. Itoophiyaa keessatti filannoo guutuu biyyaa jahaffaa gaggeeffamuu jiruuf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuuf yeroon kenname. kamisa kaleessaa kan xumurame ta'us hanga guraan dhala soddoma bara 2013tti dheerachuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Boordiin filannoo har'a waaree irratti ibsa baaseen Finfinnee, Dirreedawaa, Wallaggaa Bahaaf dhiyaarraa kanaaf Oromiyaa, Hararii, Gaambeellaa, Beneshaangul Gumuz keessatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun xumuramee jira jedha. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Amaaraa, Somaalee, Afaar, uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa, Sidaamaa akkasumas wallaggaa bahaa fi dhiyaa keessatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun hanga guraan dhala soddomaatti dheerachuu boordiin filannoo ibseera jechuudhaan addis chakkol gabaaseera. paartiin badhaadhinaa fi paartileen mormitootaa ka bulchiisa naannoo amaaraa filannoo guutuu biyyaa saja'affaa waxabajjii shan bara kuma lamaaf digdamii tokko gaggeeffamuuf karoorfametti hirmaachuuf qophiitti ka jiran ta'uu ibsanii jiru dubbi himaan paartii aabin vof akka ibsanitti paartiin isaanii rakkoo hanga tokko isa mudatee jira dura taa'an paartii sochii humnootii deemokiraatawaa amaaraa gama isaan haga ammaatti rakkoo jabaan nu mudatee hin jiru jechuusaa. asteer misgaanaw baahar daarirraa gabaasteetti oduun ammaaf qabnu kanuma.
ka dhaggeeffataa jirtan as waashingtan diisii irraa ka darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yeroo tigraay keessatti namoota hidhannoon qabaanne yookaan siivilota irratti hookkarri geggeeffamaa jira jechuun gabaasaaleen bahaa jiran kanatti. yuunaayitid isteetsiif tokkummaan mootummootaa waraansa naannoo sana keessaa akka hatattamaan dhaabatuuf qorattoonni walabaa akka seenaniif akka karaan banamu waamicha dhiheessan gabaasaa sindiseen namoota dhiyeessa.
loltoonni federaalaa itiyoophiyaa muummicha ministeeraa abiyyi ahmediin bobbaafaman humnoota adda bilisummaa uummata tigraay ka paartii duraan naannoo sana bulchaa jiru waraanaa jiran namoota kuma hedduutu tigraay keessatti ajjeessame akka tokkummaan mootummootaa jedhutti waraansi sun jalqabamuu durayyuu. naannoo tigraay keessa namoota kuma dhibba hedduutu gargaarsa nyaataa kennamutti hirkatee jiraata. hooggantuun koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa misheel baashilet hookkara humnaan gudeeddii fi loogii saalarratti hundeessame geggeessame ajjeechaaf saaminsa naannoo sana keessatti geggeessame jedhan eeruudhaan akka tattamaan tigraay keessatti qorannaan garee walabaan geggeessamu jabeessanii dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi haaraan Linda Thomas Greenis yaadichatti walii galan. Akka hokkarriif gidiraan dhala namaatti hin fufne taasisuun dirqamni isaa kallattiidhaan gatiitti mootummaa Itiyoophiyaa irra jira. Mootummaan Itiyoophiyaa waraansi Tigraay keessaa akka tattamaan dhaabatu akka deeggarsa godhu gaafanna. Gama sanaan humnoonni Eertiraaf humnoonni bulchiisa naannoo Amaaraa atattamaan tigraay keessaa ba'uun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisnaa jedhan liindaa toomaas giriin ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antooni bilinken dhiheenya muummicha ministeeraa itiyoophiyaa waliin bilbilaan innaa dubbatanitti yuunaayitid isteetsi uummata itiyoophiyaa keessatti rakkateef gargaarsa namoomaa kennuuf akka cichitee jirtu irra deebi'anii dubbatanii jiran dubbii himaan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi need piraayis akka jedhanitti muummichi ministeeraa abiyyi ahmedis haasawa sana irratti nageenya naannoo san keessaa mirkaneessuu fi nageenya uummata siivilii tiksuuf cicha qaban ibsanii jiran.
I think what we're going to look to um, uh, are both the right words, but of course even more importantly.
Kan nuti ilaaluuf jirru jechoota sirrii ta'anidha. Garuu sana caalaa wanni barbaachisaan ilaaluuf jirru waan dubbatame sun hordofamee hojiirra oolfamuu isaatii jedhan Mr. Price. Amnesty International gabaasaa baaseen loltoonni Eertiraa baatii sadaasaa keessa magaalaa Tigraay durii Aksum keessatti humnoota hidhannoo hin qabne yookaan siiviloota dhibbootatti lakkaa'aman ajjeesan jedhee jira. Waraansa deemaa jiru dhaabsisuu fi qorattoonni walaba ta'an akka naannoo sana seenan taasisuun carraaqqii hawaasa sadarkaa addunyaa akka barbaadu VOA'tti dubbatan ogeeyyiin Amnesty International irraa Adooti Akuwee akkanatti ibsan.
This is clearly going to take uh, a, uh, a UN Security Council type weight of diplomacy and Wanni amma biyyattii keessatti deemaa jiru jijjiiruu qofatu hin taane jijjiirama waaraa baay'ee barbaachisaa ta'e fiduu irratti akkaataa deemsa muummicha ministeera Abiy Ahmed jijjiiruuf humna dippiloomaasii cimaa fi dhiibbaa siyaasaa qaama akka gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaarraa ba'u ka barbaachisu ta'uun ifa galaadhaa jiran Akuween. Akuweef ayyoonni kanneen biroon Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti waraana Yuunaayitid Isteetsiif waa'ila tarsiimoo akka taatee fi barootas dhiyoo keessa immoo naannoo gaanfa Afrikaa daddaaqamaa sana keessatti michuu tasgabbii qabdu akka turte dubbatan.
Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahuun dagatina. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa dibaaxetti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nageegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argine jedhan keessaa dubbatan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaaziz Mohaammed dibaaxe keessatti ajjeechaan humnoota nageegumsa mootummaan raawwatame hin jiru jechuun haalan illee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiran. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee dhimmicha irratti qaamni odeeffannoo kennuu danda'u qindeessa koomaandi poostii godina matakkal bulchaa jiru jedhaniiru haa ta'u malee aangawoonni koomaandi poostii godinichaa dhimma kanarratti ammaaf deebiin kennine naakoor malkaatu gabaase.
naannoo benishaangul gumuz godina matakkal aanaa dibaaxee ganda albaasaa jedhamu keessatti humnooti nageegumsaa mootummaa dhalattoota gumuz digdamii ja'a ajjeesan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda albaasaa obbo nugusee faayisaa. Ajjechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bakkoobsa Itoophiyaatti gurraan dhala digdamii ja'a halkan raawwatamee jedhan haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkasitti ibsanii jiru namni ijaan arguu isaanii namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen.
እንግዲህ የተፈጠረው ነገር የመከላከያ ሰራዊት ነው ገብቶበት የጨፈጨፈው።
Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda albaasaa seenuudhaan ajjechaa jumlaa raawwatan ajjechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne raayyaa ittisa biyyaa yookaan caasaa mootummaa malee godina kana keessatti konkolaataa ooraalii jedhamuun kan socho'u hin argine sanbata duraa halkan dilbatatti bari'uuf jedhu kan ganda albaasaa seenuudhaan namoota digdamii ja'a ajjeesan namoota du'an keessaa fira dhabus namoota maqaadhaan beekaman kanneen akka liiban leencaa fi kanneen biroos beeka namoota digdamii ja'a kan du'an isaan keessaa saddeet dubartoota kudha tokko ammoo dhiirota namoonni torba ta'an maanguddoota gandichaati ajjechaa kana maaliif akka isaan raawwatan hin beeku namni itti gaafatamummaa fudhates hin jiru osuma qaama mootummaatti iyyatame iyyuu balleessaan kanuma caasaa mootummaa waan ta'eef namni deebii kennu jiran itti hin fakkaatu jedhan namni ijaan hin arge jedhan biraan obbo Habtaamuu Amsaaluu humnootni nageegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootni bosona jiran dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaaniillee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru.
Isa deemaa jirta. Inni gaafataniinaan dakii anoo abbaan kun ergatiinaan saamunaa bittiitiin deemaa jira. Dakii abbaa keessi ergamini ati leelaa tadi kuleelaa fatiin ta'a malee dakii abbaa keessi ergamini kanumaa qabatanii gitaa dulaan dabaajabanii reebanii amma kanamaatti reebanii tuma reebanii tuma dulaa reebanii tuma dulaa reebanii mucaan karaatti lubbuun isaa ba'ee isa lubbuun isaa ba'ee immoo kan lubbuu irratti ba'ee irratti immoo lubbuun isaa reeffasaa nam ijoollee kottaa reeffa kana baadhaatii katamaa keessa naannoo isaanii reeffasaa baatanii katamaa kana keessa naanneessanii naanneessanii maaliif immoo reeffa akka gootu emee gaafatinaan akka uummata isaan kanitti barumsa akka ta'utti kanaaf akka goona emi marti diidii deebiidhaatanitti kalaakaan. Dhimmi albaasaa kun gadda akka gaadhaabii makalaakaan kun gara albaasaa osoo deemaa jiranii albaasaa kinatti jira ture sanbata guddaa osoo deemaa jiranii barii lafaa sa'aatii naannoo sa'aatii lamaa ta'a karatti eenyummaa isaanii kan hin beekamne dhugaa sarratti kaachisanii makalaakaa irratti makalaakaa sadii ajjeesan dhugaa dubbannoo taanaan makalaa kun sadii du'anii isaanis aayee kanaa kan qabanii fi hiikaa taayee kanaa qaban dhaqanii isaa kana irratti argatanii kan ajjeesan malee maatii gundii baay'ee ajjeesan gundii kunis balleessaa haa ta'u siin balleessiin haa ta'u amma isaanii hin beeknu bakka ajjeesan gundii.
Akka obbo Nuguseen jedhanitti reeffi namoota dibaaxee ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eefis yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenuu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii abbayyaa seenanii jiru. jedhan dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalii nuti miseensota maatii fi firoota namoota ajjeefaman jedhamanii bilbilaan argachuudhaaf taasifne milkoofne koomishinarri koomishinii poolisii naannoo beenishaangul gumuz abdulaziz mahammad dhimma ajjechaa humnoota nageenya eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba cilaattii madibanii darbuu fi kana waanan qulqulleeffadhus hin qabu. Sababni isaa waan jedhame holola. Qabatamaan wanta ta'e miti. Kuni oduu calluma jedhanii marsariitii hawaasaa irratti gadhiisanii. Kana ilaalchisee ani odeeffannoo isaas hin qabu. Humnootni mootummaas gocha akkasii raawwatan. Garuu sochii farra nageenyaa irratti namoota bobba'an hundarratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Sochii nagaa hawaasaa kan danqan sabaaf saba qooduudhaan kan nama ajjeesan konkolaataa kan gubanii fi gochoota yakkaa biroo irratti namoota hirmaatan hunda irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hidhattoota sosochii dimokiraataa uummata gumuz irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira jedhan. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee obbo Mulaalamoo Waaqoyyaa dhimmicha irratti kan odeeffannoo kennuuf itti gaafatama fudhatee jiru waan koomaand poostii yeroodhaaf godina matakkal bulchaa jiru ta'eef Hangoota koomaand poostiif bilbilaa jechuun deebii kennan. Akkuma bulchaan aanaa dibaaxee naqajeelchaniin gara qindeessaa koomaand poostii godina matakkal leetanaal jeneraal Asraat Dinneerootti erga guyyaa roobiidheen gaddaa irra deddeebiin bilbilus ergaa gabaabaa eenyu ati jedhu afaan Ingiliziin naaf erganiif akkan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya jiru ta'ee fi ajjechaa dibaaxeetti raawwatame jedhame irratti deebii akkanaaf kennan isaan barbaaduu koo barreessuufis ergasiis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuutti ammaaf hin milkoofne ji'oota muraasa dura godina matakkal keessatti qaamota mootummaan farreen nageenyaa jedhee waamuun lubbuun lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii hedduu darbuu fi kanneen kuma kudhaniin lakkaa'aman ammoo manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'uun ni yaadatama gama biraatiin ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin olaanaa dhimma baqattootaa gabaasa torban darbe keessa baaseen dhalattootni gumuz kuma torba caalan matakkal keessaa buqqa'anii gara sudaan biloonaayilitti baqachuun koolugaltummaa gaafachuu isaanii ibsee ture gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashimtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maammed Deeksisoo Daayireektara Olaanaa Dhimma Alaaf Koominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa Dooktar Wandimuu Laggasaaf Barsiisaa Muuziqaa Yuunivarsiitichaa Mulugeetaa Shitee poolisiin himata haaraa irratti dhiyeessuu abukaatuun isaanii ibsan. Himatamtoonni kun boombii harkaa darbachuun lubbuu milishaa mootummaa irratti miidhaa geessisaniiru jechuudhaan himataman jechuudhaan abukaatoon isaanii obsinaan girmaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru koomishinni mirga namoomaa itiyoophiyaa adeemsi kun dhiittaa mirga namaatii yakka kanaan baatii afur dura namoonni magaalaa jimmaa keessatti to'atamuu isaanii quba qaba jechuun ibseera dhimma namoota kanneenii irratti qajeelcha poolisii magaalaa jimmaa yuunivarsiitii jimmaaf abbaa alangaa waliigalaa oromiyaa irraa deebii argachuu hin dandeenye.
guraan dhala ja'a bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hayikaman haqni hacaaluu hundeessaaf jawaar mohaammed hayikamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise mohaammed deeksisoo dabalatee namoonni lama dooktar wandimuu laggasaa daarektara olaanaa dhimma alaa fi koominikeeshinii yuunivarsiitii jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an mulgeetaa shittee erga to'atamanii torban sadii ta'eeraa kan jedhan abukaatoon isaanii namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii kuma lama lamaatiin akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisuu diduu ibsaniiru. guraandhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abukaatoon isaanii obsinaan girmaa raadiyoo sagalee ameerikaaf himaniiru.
Hafaa kudha shanii ture beellamni isa duraa wanti inni ittiin duraan shakkame beekamaadha. Qaama hidhatee waliin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmee cufee mirgi wabii eegamee ture. Inni barraa waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatu ture. Borumtaasaa gaafa kudha torbaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin alaa garbakka jedhamutti kan inni dabarfame. Ergatti darbe immoo shakkii gochii akka biraatiin kan inni mana murtiitti dhiyaate jechaadha. Gochii ittiin shakkame jedhame suni magaalaa Jimmaa keessatti ji'oota afur dura onkololeessi keessa boondiin harkaa darbatamee naannoo Bachuu Booree jedhamu hidhataan ganda sanaa miidhamee ture. Gocha sana jalatti raawwatee maamajjeessisuu fi kan isa waliin jiran namootni lama kana keessa harka qabu waan ta'eef kana qulqulleeffannaa jechuudhaan manni murtiitti kan jirri dhiyaatanii manni murtiis kanumaan egaa yeroo beellamaa guyyaa kudhan kenneetu kan inni
Akka abukaatoon isaanii ibsanitti yakki ittiin shakkamtoonni kunneen himataman magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame baatee afuriin dura ta'uudha.
Amma miti isaan wal qabatee onkololeessa keessa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamanii akka jarri qoratamaa turan quban qaba. Akka fakkeenyaatti toofiq kan jedhamu dhimma kana wal qabatee qabamee ji'oota lama oliif qorannaan gaggeeffamaa ture booda dhimma kanadha kan inni gadhiifame. Kanaaf namootni kanaan qabamanii bahan hedduutu jiru jechaadha dhimma kanaan wal qabate.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gochii Mohaammed Deeksisoo Dooktar Wandimuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa Shittee irratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdulfattaa gorsaa mirga namoomaa Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati.
Mohaammed Deeksisoo fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'udha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa as namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jiree bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu dhiyeessee jira. Rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna Oromiyaa keessatti. Ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa, mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee afuriin dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakka amma isaan ittiin shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhiyaate kana gochaansi yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababa saniif to'annoo jala akka jiranis quba qabna. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef irratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii amma sirri akka hin taaneef namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yoo kan itti dhiyaatu taate irratti kan qoratamu taate dhimma isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa koomaandar Fufaa Magarsaa itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa koomaandar Kaalid Abbaatamaa pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee waliigalaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti yoo kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
dhageenyeef dubbisneerra. mana maree yuunaayitid isteetsitti koreen birgii dhimmootii afrikaa waa'ee filannoo afrikaa keessaa mari'achuuf jecha dhiyeenya walga'anii jiran kanneen walga'ii sana irratti haasaa dhageessisan keessaa dura teessoo koree sanaa miseensa mana maree keeran baasiif miseensa mana maree Chris Smith turan. Yuunaayitid Isteetsi waggoottan darban keessa akka ta'ee ture aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif taajjabdoonni sadarkaa addunyaa waa'een filannoo naannoo addunyaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa fi Afrikaa keessaa kan isaan dubbatan waliin wal fakkaata. Waan adda ta'e Yuunaayitid Isteetsi keessa dimokiraasiin ammayyuu cimaadha. Erga danqaan mudatee boodayyuu taanaan aangoon nagaadhaan akka walitti darbu ta'ee jira. Haala Yuunaayitid Isteetsi keessaa tasgabbeessuuf hojjetaa ennaa jirru kanatti jedhan Keeran Baas yeroon filannoo gaggeessamu kanatti michoota keenya Afrikaa kanneen rakkoolee biyyootaa hanga tokko keessaa rakkoo dinagdee, rakkoo namoomaa, amma immoo rakkoon COVID-19 ennaa mudatee jiru kanatti deemokiraasii ofii ijaaruuf cimsuu irratti hojjetaa jiran waliin hojjechuun daran akka barbaachisu ni hubanna. Mata dureen keenya har'aas Afrikaadha jedhan. Biyyoota Afrikaa filannoo haqaaf walabaa gaggeessan keessatti filannoon walabaaf haqaa filannoo gaariin gaggeeffamaniiru. Fakkeenyaaf Keepverdee, Gaanaa, Bootsuwaanaa, Afrikaa Kibbaa dhiyootti immoo Naayijer keessatti. Kan nuti har'aas jirruuf biyyoota filannoon walabaaf haqaa gaggeessuuf rakkatan gargaaruuf jecha dhuga baatonni keenya akkasumas filannoowwan milkaa'ina qabaatan ilaalchisee ibsa bal'aa akka nuu kennanan barbaadaa jedhan. Ardiin Afrikaa waggaa kana filannoo pirezidaantummaaf guutuu biyyaa kudha sadii geggeessuuf qophaa'aa jirti. Filannoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jirra ka jedhan baas kunis dhimmoota deemokiraasii hundeessuuf attamiin isaan gargaaruu dandeenyu ka jedhu hubachuuf dhaga'uudha. Filannoon yeroo tokko keessatti waan argamee darbu ta'uusaa hubannee bahii isaatti gargaaramuudhaan haalawwan innaa filannoo mudatan akka cimina deemokiraasummaatti fudhachuu dandeenya jedhan. Mara ittiin ol ba'an sirriitti adeemsisuuf Afrikaa keessaa hoogganoota amantaan irratti gatamu kanneen bulchiinsa diimokiraatawaaf cicha qabaniif barbaachisummaa filannoo walabaa haqaa ifaaf amansiisaa ta'e beekan jiraachuu qabu jedhan. Chaad, Liibiyaa, Itiyoophiyaa, Naayijeerii fi Somaaliyaa dabalatee biyyoota walitti bu'iinsa waraanaa keessa jiran innaasaan filannoof qophaa'an akka gaariitti ijarra kaa'achuu qabna. Keessumaa haala laaffataa gaanfa Afrikaa keessaa irratti fuulleffachuu qabnaa jedhan.
Also in the Horn, Ethiopia has elections scheduled in June.
Itoophiyaan baatii waxabajjii keessa filannoo geggeessuuf qophaa'aa jirti. Biyyattiin filannoo paartilee hedduu hirmaachise geggeessuuf ennaa qophaa'aa jirtuu fi walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessaaf rakkoon namoomaa ennaa jiru kanatti haalli jiru akkaan laaffataadha. Jalqabarra diimokiraasii diriirsuuf tattaaffii ture galateeffataa, jeeqama, intarneetiin cufamuu, haasaa jibbiinsaa fi tarkaanfii farra diimokiraasii ta'e kan rakkoo naannoo Tigraay keessaa hedduu na yaaddessa. hariiroo naannoo sana keessatti qabaniin biyyoonni kan akka sudaan kibbaa sudaan eertiraa fi jibuutiin jeeqama itiyoophiyaa fi soomaaliyaa keessa jiruun dhiibbaan irra ga'a kanaaf attamiin haala muddammi jiru kana keessatti filannoo amansiisaa geggeessuun akka danda'amu gargaaruuf dhuga baatota keenya biraa gorsa barbaannaa jedhan kabroon yaada ka kennan miseensa koree kanaa ka ta'an miseensa mana maree kiriismas turan.
More than half the countries of sub-Saharan Africa are now designated as having, quote, Bakka fooyya'inni diimokiraasii keessatti mul'atu irratti innaa fuulleffannu sunis naannoo Somaalee keessa akka jiru Somaalilaandi. Beekkannaa sirnaan qabaatinuu malee Somaalilaand mootummaa hanga tokko ofiin of bulchu. Kanneen sagalee kennan haala ifaaf hunda hirmaachiseen erga galmaa'anii booda filannoo paarlaamaaf naannoo caamsaa soddomii tokko geggeessuuf jiru. Dorgommiin filannoo paartii haqaaf misoomaa kulmiyeef paartii mormituu lama gidduutti geggeessamu dorgommii cimaa ture. Waan gaarii kabiroon immoo naannoo sana keessatti haalonni jiran loogii sanyii irra darbu. Kiriismas akka jedhanitti kan nama gaddisiisu faallaa gamtaa Awurooppaa, Biriteen, Deenmaark, Suwiidinii fi Noorweey mootummaan keenya adeemsa filannoo Somaalilaand maallaqaan hin deeggaru. Taajjabdoonni gara Somaalilaanditti akka ergaman garuu adda nan baafadhaa jedhan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.